radiyo ijwi rya amerika isamira na washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mwiriwe inshuti bakunze muri kumwe natwe mu biganiro by'uno munsi hano muri studio ndwi muri kumwe na joe diane nahazo ngiye kuremesha ikiganiro muri isanga muri isanga mukunda muyumva ku mirongo migufi ya shotweve kuri mwebwe mutwumva muri mu burundi no kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu kwa twumva muri mu rwanda ku isi yose turi live kuri ezi itatu akaburungu radiyo yacu voa akaburungu com adrese ya facebook yacu instagram na youtube ni voa radiyo yacu
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi rya amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya amerika icyo ndi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bita tura
ndi hano kampala uganda
gende mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
tuvuye muri leta ya kororado leta zunze ubumwe za amerika
mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi rya amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
ku munsi wa kane w'indwi iheze amakungu yarahimbaje umunsi wo kwiyamiriza umuco wo guca ibihimba by'irondoka bifasha umupfasoni canke umwigeme kwishima kuryoherwa igihe ariko ararangura amabanga y'abubatse mu gifaransa bavyita mutilation genitale ishami rya onu gitamagara y'abantu ku isi oms mu mpfunyapfunyo ritangaza ko abapfasoni baharurwa mu mamiliyoni amajana abiri bakomoka mu bihugu bigera kuri mirongo itatu ku mugabane wa afurika na aziya bakorewe uwo mugirwa iryo shami ryemeza ko unafise n'ingaruka mbi ku magara y'abapfasoni n'abigeme babikoregwa hambavu yo mugigwa udashigikiwe hari uwundi uvugwa mu karere k'ibiyaga bigari witwa uguca imyeyo ukorerwa abana b'abigeme aho uyu utandukaniye n'uwa mbere ni uko ivy'uko guca umweyo ababishigikira bemeza ko iyo umwigeme canke umupfasoni awukorewe bituma arangura amabanga yabubatse neza uwo mugigwa ukorwa gute hari ingaruka uba ugira ku bawukorerwa utwo tubazo ni tumwe mutwo tugiye guca ijya nino mu kiganiro muri isanga cuno munsi twabatumiriyemo umupfasoni dativa mukama Mukamana abenshi bamwita shangazi dativa ugukora ivy'uwo mwuga yabitoranye nk'umwuga ivyo guca imyeyo yabitoranye nk'umwuga asanzwe afasha kandi abubatse baba abapfasoni canke abashinga ntaye bafise ibibazo bijanye no kurangura amabanga y'abubatse dativa Mukamana ikaze ku ijwi rya Amerika kandi mwakoze kuduha kano kanya kugira ngo dushobore kuyaga
yego murakoze cyane akabazo ka mbere ako kazina ka shangazi ukitwa bivanye n'ibyo ukora canke kuko abasenge b'abantu kera barabigisha ibitandukanye abigeme bagiye kubaka iyo bagiye kuja mu ngo zabyo hari isano bifitaniye n'uwo mwuga wawe ni iryo zina shangazi
yego isano birahari ubundi shangazi mu muco wa kera cyangwa se mu bihe bya kera yari umuntu ukomeye cyane yari umuntu ufite umumaro yari umuntu w'umujyanama ku bakobwa bagiye gushaka rero iryo zina ni uko nguko ryagiye kwisanganisha n'isangazi kubera ko abantu benshi banisangagamo abakobwa abadamu baza bangisha inama bati ko tugiye gushaka tugenze gute tugenze gute gutangura iryo zina rindisanisha n'uwo murimo nkora kubera ko shangazi yari umuntu ufasha cyane abakobwa bagiye gushaka abadamu bashatse bakabura amahoro cyangwa se bakagira ibibazo mu ngo zabo shangazi ni umuntu ukomeye cyane rero iryo zina ni aho ngaho ryaturutse urashaka ko mu kiganiro muri isanga tukwita dativa canke dukomeze na shangazi
nta kibazo muranyita ibyo mushaka reka tuvuge shangazi dativa basi ego nuko rero urayavuga yombi nta kibazo ego nuko rero hanyuma dusigurire umuntu yumvise rino jambo ku nshuro ya mbere uguca imyeyo uguca imyeyo ni ukuvuga iki bikorwa gute bigakorwa ryari
murakoze cyane guca imyeyo ubundi ntabwo wenda ari igikorwa kibayeho ubungubu ni igikorwa cya kera cy'umuco nyarwanda kuko ingende mu rwanda ngo ni umuco nyarwanda kandi eh, washyirwagamo imbaraga cyane abantu benshi bakawukora abana b'abakobwa bagiye gusaka bakiri bato ni ukuvuga ngo guhera ku myaka cumi n'ibiri kuzamura nta mukobwa wisigiye mu gihe cya kera utarabikoraga kubera ko wari umuco nyine wari umuco eh, kandi eh, uko bigenda bikorwa uko iminsi igenda iza uko iminsi igenda iza abana bagiye babyiyumvamo abantu bakuru bakagenda babaganiriza abasangazo bakabajyana ahantu mu rubohero bakabafasha bati "Eh, bakenyeye gutya ni ukuvuga ngo rero hari igihe umuntu ashobora kuba ari mu kutwumva avuga ati gukenyeye ubundi ni iki ni imyeyo iyi ngiyi isanzwe bakubuza Mhm.
ni imyeyo bwoko ki kuko umuntu wese ashobora kubyibazaho hari igihe umuntu ashobora kuba atabizi kuko hari n'igihe abantu abana bambaza bati "Ese ubundi gukenyeye ni ibiki Mhm.
ibyo bintu ni ibiki ni ukujya gukenyeye kukubuza ni iki ariko ibyo bintu turabisobanura gukenyeye ni igikorwa gikorerwa umwana w'umukobwa cyangwa se gikorwa n'umwana w'umukobwa n'umudamu birashoboka bitewe eh, n'ikigero agezemo cyangwa se n'uburyo abi- n'igihe abimenyeye ni ikintu- ni igikorwa gikorwa mu myanya ye ku myanya ye y- y- y'indangagitsina Mhm.
cyangwa ni ibice ni gi- ni uduce tumwe tw'umubiri ha- dukururwa eh, tugakururwa hanyuma kugeza ku rwego nibura eh, mu kigero nyine cyagenwe birumvikana wenda ntabwo nabona ko mbikuvuga ariko ngo turakururwa utwo tuntu utwo duce tukaje- bikagera gu- gu- ku rwego nyine rwifuzwa cyangwa se rukenewe Mhm.
hanyuma Mhm. Komeza.
hanyuma umwana w'umu- eh, umwana w'umukobwa asabwa kubikora nibura ari mu myaka guhera kuri cumi n'ibiri Mhm.
kuzamura kuzamura muri mirongo itatu ubu ngubu noneho muri iki gihe wenda bishoboka ko abana batarimo ku- ku- ku- kubyitabira cyane kuko umuco usa naho ugenda ucika ariko turimo turagenda tubigarura Na- n'aba- umuntu akaba yara- wenda ukajya kubona ukuntu umuntu arashatse ntiyigeze abikora kubera ko atigeze abimenya ah, icyo gihe tuba- ba- barabikora nabo bikaza nubwo wenda um- umuntu umwana wa cumi n'ibiri aba atandukanye cyane n'umuntu mukuru kuko umwana wa cumi n'ibiri afite umubiri woroshye bibasha kuza byihuse umuntu mukuru yabikoze byose Ah, eh, shangazi dativa hama muri uko gukogota gukwega um, mukwega mukoresheje iki imiti iyo miti abaganga baremeza ko nta kibazo igira ku magara y'umwana w'umwigeme iyo abikoze cyane
So, ubundi iyo umwana w'umukobwa abikoze nta nubwo ari ngombwa imiti ntabwo ari ngombwa imiti iyo akiri mutoya umubiri we uba utoroshye cyane ahubwo imiti ikenerwa muri cya gihe umuntu yamaze gukura atarigeze abikora ari mu myaka makumyabiri mirongo itatu nibwo hakenerwa imiti iyo miti rero nabwo niyo kwitonderwa ntabwo ari imiti iyo ari yo yose izi ingaruka ku mwana w'umukobwa biba ari ibyo kwitonderwa rero no- ntabwo ari ugupfa gukoresha ibintu byose bibonetse Ay- iyo miti ikoreshwa eh, kuri abo baba barengeje imyaka ni nk'iyahe iremewe n'ubuganga
Oh, ntago mbizi kuko njyewe ntago njya nyikoresha kuko ubu hari igihe umuntu avuga ati bakoresha intobo abandi bati dukoresha ibi ariko ibyo byose ntago ntago ntago nte- ntekereza ko bishobora kuba byiza kuko uko ugenda abikora eh, bi- byinjira mu- mu- muri iriya myanya ye bishobora kumugiraho ingaruka Mm.
kuko bi- bi- hariya ni ahantu horoshye kandi ha- ho kwitonderwa ntabwo ari ahantu hapfa kujya ibintu ibyo ari byo byose rero biba- iyo bibaye byiza umwana akiri mutoya akoresha intoki ze bikaba byaza nta kibazo umukuru rero we umuntu akaba ya- ye- wenda yamurangira nk'amavuta y'inka byo birumvikana ko ashobora ku iyo nta ngaruka ashobora kugira ariko ibindi byose ibyo byatsi izo ntobo ibiki ni ibintu bitari byiza Mm. wowe uvuga ngo wowe nta miti ukoresha ni ukuvuga ko eh, mu bo ufasha gukora u- u- uyu muco abakuru batarimo
Eh, abakuru barimo abakuru barimo ariko eh, u- umuti nkoresha nyine ubu- ubu ari ayo mavuta y'inka nta bindi bindi biba birenze ariko eh, ntabwo ari byiza kuba kuko hari benshi bajya bafata ayo mafu nibyo nakubwiraga bagafata ibyo byatsi kandi ibyo byatsi uko uko nanone mu buryo bwo gusobanurira ni ibintu bigenda bi- uko bi- bigenda byinjira mu gitsina bikaba byagira ingaruka ku mudamu cyangwa se ku mukobwa cyangwa uwo ari we wese nyine ubikoresheje Mm, Rero- ese- mhm.
Eh, rero mbasha kubimufasha nkamugira inama y'uko bikorwa yansaba kubimukorera nkabimukorera birashoboka ariko ntakoresheje ibyo bintu by'ibyakasi Mm. sinzi uwo muganga twigeze gukorana ikiganiro tugaruka ku ndwara zifatira mu bihimba by'irondoka aranavuga yuko atari byiza ko abana b'abigeme bakoresha n'amasabuni iyo bariko bari- bari- baragira isuku bagira isuku ibihimba byabo by'irondoka ariko uravuze ko ushobora gukoresha amavuta y'inka ayo mavuta y'inka ntaheza ngo amutere indwara y'ama infection afatira mu Oya.
bihimba eh, Mm, ayo mavuta y'inka ayo mavuta y'inka nta kibazo nta iki- ikibazo wenda ni ukuyoberwa kubikora bakananirwa kubikora kunanirwa wenda kuba mm, uburyo bikorwa kuko nabyo ni ibintu by'ubuhanga Mm.
ariko wenda byamu- bikaba byamunanira kubikora ariko amavuta y'inka nta ngaruka na nkeya ashobora kugira kuko n'ubusanzwe umuntu arayisiga arayakoresha mu buryo bugiye butandukanye Mm. umwana mutonya ushaka kuvuga ko batangura kubimukorera ku myaka ingahe ga dati
imyaka cumi n'ibiri nibwo umwana w'umukobwa atangira kubikora hanyuma kuri iyo myaka cumi n'ibiri ingingo z'umubiri ziba zamaze gukomera eh, ku buryo ata kintu kindi gishobora kuzotuma twavuze nk'ibi bitandukanye vya mutilation genitale aho baca ibihimba bimwe bimwe by'irondoka kugira ngo umwana w'umwigeme ntanifuze no kuro- no gush- ntanifuze umugabo ntanifuze ntazokwigera aryoherwa mugihe ariko ararangura amabanga y'abubatse bobo aho kuri iyo myaka cumi n'ibiri nta gahimba ushobora gukora ko kagazotuma agira ibibazo muri ka- kazoza kiwe oya Eh.
nta ka- nta handi hantu ushobora gukora ngo habe ha- hamugiraho ingaruka kuko aho ufatwa aha- aho ufata haba hazwi n'ubundi buhazi keretse habayeho kuba umuntu yabimukorera ari umuntu utabizi akabimukorera nabi cyangwa se umwana nawe ubwe akaba yabyikorera nabi kuko hari igihe abana benshi bajya baza bamubwira ati tangazi numvise ibintu byo guta imyeyo ariko sinzi ngo bigenda gute ndibuka hari umwe nigeze kwakira amubwira ati rwose ubu umuseri yarambaje se wakoze waratsindiye ati ndamwemerera ndavuga ngo narabikoze nta kibazo Mm.
ati noneho we uzabanze ujye kwasanga zino noneho akurebere ukuntu bimeze cyangwa se uko bingana niba bigeze ku kigero cye- cya nyacyo Mm.
umwana aje eh, ikintu cyambabaje cyane kikantangaza nasanze nyine yarakuriye ahatagomba gukururwa Mm.
urumva rero habayeho gukurura ahatagomba gukururwa ni ikibazo gikomeye ariko iyo uzi neza aho ugomba gufata nta ngaruka na nkeya bigira ku mwana w'umukobwa arakura neza umubiri we uba ukomeye nta kibazo gihari kandi bisaza neza nyine bikazamugirira umumaro mu gihe azaba ashaka umugabo yego nuko rero eh, shangazi dativa ntitwisangiza ikiganiro twenyine twisangira ikiganiro n'abakunzi b'ijwi rya amerika bari ku migabane itandukanye reka tuje ku Yego.
mirongo ya telefone tubakire hama bakubaza utubazo dutandukanye tukifuza yuko ni ikiganiro c'amagara y'abantu mugabo mwumva vyerekeye abafasoni n'abigeme naho ufasha ngo n'abashinganahe nabo baba bafise ibibazo bitandukanye nimba uri umwana w'umwigeme umufasoni uri kurumviriza ijwi rya amerika kuri kano kanya ukaba ufise ikibazo ushaka kubaza eh, shangazi dativa urashobora kutubipa nitwe tukwihamagarira ni kuri guteranya rimwe kabiri ubusa kabiri kane kane rimwe icenda icenda gatatu rimwe guteranya rimwe kabiri ubusa kabiri kane kane rimwe icenda icenda gatatu rimwe turahera rero kuri eh, jean marie wowe turi kumwe ku murongo wa telefone jean marie y'ikazi Eh, uherereye he
Nyuma Mozambique nampora uri muri mozambique haravugwa amakingaho muri mozambique ni amahoro n'amahoro Eh, uyo muco uvugwa mu rwanda eh, aho muri mozambique urahaba
cyane turawumva turawumva ariko gusa ikibazo nayishyize cyane byinshi nabyumvise nanyifuza gusaba inimero zose nganza ko mpora ndamwumva cyane ariko ibyo nagomba kumwaza bituma bimumbarize ubu nari nifuza inimero ziwe zonyine hama izo nimero cane
ngo sinzi aribyo tuvugana ngo yatuvugana ariko mumfashije mwebwe munsabira bidakunze nawe nokwihangana nta ngorane naje reka tumubaze ko hari ikibazo afite kuzitanga shangazi ngo urashobora gutanga nimero zawe kuri jean marie ari muri mozambique
yego nta kibazo nazimuha zamare Eh, zeru karindwi umunani
zeru karindwi umunani tuba tugiye telefone n'inturisasi telefone
jean zeru marie karindwi umunani
yego zeru karindwi umunani
zeru karindwi umunani
gatatu kane kane
gatatu kane kane
cumi n'umunani
cumi n'umunani
cumi n'umunani wayandika
nayanditseho
na gatanu
gatanu
makumyabiri na gatanu makumyabiri na gatanu mm,
byakwiye zeru karindwi Ura- umunani mirongo itatu na kane mirongo ine na rimwe ma- mirongo umunani na kabiri gatanu urakoze cane jean marie nizo nyene Yego.
kugira ngo ntidutware umwanya abashaka kubaza ibibazo ugira umunsi mwiza ngaho mozambique murakoze cyane ego jean ego nyuma ya jean marie turakira turase jean baptiste jean baptiste ikaze
ikaze ku ijwi ry'amerika uherereye Merewe he neza twaramutse turaza no kwirirwa uherereye he Eh, mwe muri mu gitondo turi mu kigali mu rwanda butwekure ku isa kumi n'iminota cumi n'ingahe duga ku ijambo akabazo kawe canke intererano kwa shangazi Eh.
dative Eh, eh, shangazi dative nawe namuramukije
yego nakwikirije
Eh, hanyuma mumaze kutubwira kuri uyu muhango wo guca imyeyo ku bakobwa wakorwaga mbere ubu ngubu nyine ukaba waracitse ariko nkaba numva ko wawugaruye
Yego, muranyumva ariko arakumva duga ku ijambo Eh, hanyuma umunyamakuru yari yavuze no ku ku- mu bihugu bifite umuhango wo guca zimwe mu myanya y'abakobwa cyangwa y'abagore ibyo wagira icyo bitubwiraho hanyuma ngaza kubaza utundi tubazo
yego Mm. ushaka ko uh, ushaka ko abikubwira kwiki
Eh, nabyo umuhango icyo umara nyine Eh, urabona ko mu rwanda ho nyine ni- ni ibyo guca imyeyo byakorwaga n'ubu ngubu bakaba bari kubikorera nyine igitsina gore Mm.
Eh, mwavuze rero n'uwo muhango wo guca bimwe mu mya- bimwe mu bice by'imyanya nyine myororokere sinzi nabyo niba hari icyo baba biziho dore yuko no muri muri uganda muri iyi minsi yashize hari umuminisitiri w'umugore wa- wa- wanabyanze yuko ana- ana- akabica nyine muri icyo gihugu sinzi niba hari igiri- hari icyo yaba abiziho kugira ngo nabyo agire icyo abitubwiraho akamaro kabyo wenda ku babikora cyangwa se n'ububi bwabyo hanyuma dukomeze kuri uyu muhango wo mu rwanda Mm. shangazi
yarame ego sinzi ko ari co kibazo ushaka ukimwishirako
yego Mm.
ubundi uh, iki gikorwa ubundi turabanza turebe akamaro kacyo Mm.
akamaro kacyo ku- ku bagikora kugira ngo uyu ni ni umwuga cyangwa se ni ni- ni- ni ikintu gikorwa eh, hagamijwe ku- kwishima mu gihe cy'i- cy'imibonano mpuzabitsina ku bashakanye abakera bo babikoraga mu buryo bwo- bwo- bwo kugira ngo bambare bambare kubera ko nta myenda nta myambaro y'abagabo ariko muri iki gihe bikorwa nu- nubwo wenda iki gihe nabwo ba- batabyemeraga ngo bivuge bikorwa ubundi mu buryo bwo kugira ngo ari umugabo ari umugore bishimye rero abo bantu babica cyangwa se ba- batabiha agaciro icya mbere ibyo ni ihohotera guhohotera umwana w'umukobwa cyangwa se w'umudamu ababisa ni uko batazi akamaro kabyo buriya bamaze kumenya akamaro kabyo bamaze kumenya n'icyiza cyabyo ntabwo bashobora kubica rero nkaba ndimo gusaba abo bantu bahohotera abo bana b'abakobwa cyangwa se abadamu babacira imyanya kuko nanjye ndabyumva na- ntabwo wenda ndabibona ariko ngenda mbyumva ko ibyo bintu birimo gukorwa ntabwo bazi akamaro kabyo kuko ibi ni ibintu bikomeye cyane kandi mu- mu by'ukuri wenda eh, nkurikije abantu ngenda nakira batandukanye usanga ari ibintu bihawe agaciro cyane muri iki gihe ku buryo umugabo akubwira ati yewe biramfasha mu gihe umudamu wanjye ntabyo afite mbabarira ukoreshereje uko bishoboka ibintu ibintu biboneye kubera iki arangarira akambwira ati biramfasha mu gihe eh, ndimo kubwira akambwira ati "Yawe, nubwo afite dutoya ibyo ari byo byose wabyongera bikaba birebire kuko biramfasha mu gihe cya kiriya gikorwa cy'imibonano rero aba- aba- abasibye iyo iyo myanya cyangwa se ababica ni abatazi akamaro kabo Mm. Em, Jean- jean baptiste ubundi uh, i- i- ivyo vy- twavuze vyo guca ibihimba bimwe bimwe vyirondoka ku bapfasoni bivugwa mu- mu- mu bihugu bimwe vye- bimwe vya afurika aho aho bira- aho bigwiriye cane hariho za sudani hariho kera muri eritrea barabikora cane nubwo bavuga ngo Yego.
biriko birahera muri etiyopiya nuko bavuga yuko baba bashaka canke babandanya bavuga yuko baba bashaka yuko umwana w'umwigeme utwo duhimba tumufasha ku um- umupfasoni utwo duhimba tumufasha kurangura amabanga ya- yabubatse neza um, tuvanaho kugira ngo bashobore no kubarinda gukora imibonano mpuzabitsina bakiri batoya Yego.
yego yego hanyuma rero muri oms ico cegeranyo nasomye nkitangura nagice ku masonga bavuga ko bigira ingaruka mbi ku magara yabo urumva hariho abakura bakaja kubaka izabo ugasanga ico bita traumatisme barakigumanye n'ibindi n'ibindi yego nyibaza ko Eh, reka rero hatomoka tugaruke kuri uyu muco wo mu rwanda rero Mhm.
ubundi abakobwa nzi ko bawikoreraga mu gihe wenda babaga bagiye gushaka inkwi mu mashyamba atandukanye hanyuma ndagira ngo mbaze shangazi kugira ngo atekereze kuza kuwukorera abakobwa batakiwukora Eh, yararebye asanga abagirana ibibazo mu biba- bashakanye mu mibonano mpu- mpuzabitsina aricyo kibazo cyaba kibitera ki- ahanini hanyuma araza kumbwira niba leta imwemerera yaramwemereye gukora uwo mwuga Mhm, urakoze cyane urakoze cyane jean baptiste yego ego dativa mu kuvuga leta twumve n'ubushikiranganji bw'amagara y'abantu yuko mwamukorana ngaho mu gihugu cy'u rwanda wishure
Mm.
Mm.
murakoze cyane yego
Ah, wenda mpereye kuri icyo ngicyo ambaze none aho ngaha Mm.
ubundi eh, njyewe nababwiye ko nagiye kwisanga nisanga abana benshi banisangaho ntugaze isangazi tugira inama ubu- ubu ni gute wakinnye umwana nkamubwira nti bikorwa gutya na gutya bikorwa gutya na gutya umudamu washatse wenda aka- akamwe- akaza akambwira ati mu by'ukuri umugabo wanjye bimeze nabi arimo arambwira kuri se kuki waje ushatse utarakinyeyo yakwitekereza agasanga wenda ntiyigeze agira eh, nyirasenge ntiyigeze agira ba nyina wabo mama we ntiyigeze abimubwira noneho yagera mu rugo rwe agahura n'izo ngorane zo kubibazwa n'umugabo noneho akaza akambaza ese ibi bintu byo gucinyera ni ibiki ko ntabizi ko mama ntabyo yamubwiye cyangwa se mama ntawe uriho urabona nk'ibintu byabaye muri iki gihugu cy'u rwanda abana benshi baba babaye imfubyi ba- ba- babura ababarera babura ababitaho ugasanga umwana igihe ntabizi abo bana rero ba- ba- ni ubwo buryo nagiye mbona banyisanga banyisangamo abantu n'abagore n'abadamu bose bakaza icyo nkora rero ni ukuza kubagira inama nkababwira ngo ibi bikorwa gutya bikorwa gutya cyane cyane burya inama nizo zaburi kuko kubibwira umuntu akagenda akabyikorera nta kintu bitwaye kuko nta nta nta kintu kiba gikomeye kirimo barabikora rero kandi bikagenda neza kandi iyo umwana ahamagaye cyangwa se umudamu akambwira ati urugo rwanjye rwari rusenyutse umugabo yari yaranyirukanye ni benshi nagiye nakira umugabo eh, aho mu cyumba cye n'umudamu akaba mu cyumba cye kubera iyo mpamvu ni benshi nagiye nakira umugabo yaramwirukanye avuga ati genda nyoko cyangwa se bene eh, ba nyogusenge bagu- bakugira inama bakubwira ibyo utigeze ukora umwana akabura iyo ajya n'iyo ava akaza akansanga nkamubwira nti bikorwa gutya ugenda uzabigenze gutya umwana akagenda akabikora nyuma akampamagara akambwira ati "Ibi byagenze neza urugo rwanjye rumeze neza umugabo yarishimye icyo rero numva eh, ari ikintu nanjye kintu- kinshimisha cyane Mm, hanyuma rero gadati mukorana gute na leta barakomereye gukora twumve n'ubushikiranganje bw'amagara y'abantu um, bw'ubuzima niko muvuga mu kinyarwanda ngaho mu rwanda nimba mukorana kuko urumva n'ikintu gishobora kuvuga ati kigakorwa nabi umwana w'umwigeme ashobora kugira ibibazo bijanye n'amagara yiwe yego turakorana rwose nta kibazo mugakorana gute
Hello?
mukorana gute
Duko- turakorana n'inzego eh, za leta nta kibazo kuko tuba twarata ibyangombwa bihari nta kibazo Eh, mbe ubikorera he gadati Ubi- Ubi- nashatse kubabwira cyo Eh.
ntabwo ahanini ari twe tubikora umuntu umugira inama ukamubwira kugenda ubikore gutya ubikore gutya akagenda akabikora cyangwa se n'umudamu akagenda akabyikorera Mm, ntabwo ha- ahanini umuntu afata umwanya ngo arimo arabimukorera ahubwo icyo dukora ni uku- ni inama inama inama Mm, hanyuma ubikorera he ufise ibitaro ufise oya Eh.
ntabitaro kuko ntabwo ntabwo ba- ntabwo baza ngo bu- mbibakorere kenshi ahubwo baraza nkabagira inama baraza bakansanga aho mba ndi nkorera mu mujyi nta kibazo eh, yego yego reka twakire na jean pierre ku yundi murongo wa telefone jean pierre ikaze
murakoze cyane radiyo ijwi ry- radiyo dukunda cyane ijwi ry'amerika Eh, uherereye ga jambi
jean pierre ndi mu murenge wa fumbwe mu karere ka rwamagana aho bita intungamo Mhm, akabazo kawe kwa shangazi dativa
cyane shangazi mbanje kumushimira Mhm, kuko eh, iyo urebye cyane mu rwanda cyane kuri uwo muco w'abadamu mu guca imyeyo usanga umukobwa utaracinyiye kugira ngo niyo ashatse umugabo kugira ngo azabashe kubaka urugo rukomere biba ikibazo kuko jyewe ndafite urugero rw'umuntu washatse agahita asenya kubera icyo kibazo ko atari yaraciye imyeyo ndasanga rero rwose shangazi ye- ye- kuko hari abantu benshi arimo kubakira kuko abenshi ba- ba- bakuze twebwe tuzi akamaro k'uwo k'uwo muco nyarwanda wacu mm, ubwo rero ni ukubishyigikira rwose ni byiza gusa nagira ngo nanone mugere tujye tugiye kuri kiriya muri muri biriya bihugu byo gukata biriya bice mhm, by'umu- by'umubiri ni ikibazo kuko uretse no kwangiza ubuzima bw'abo bantu urumva baba batakaje eh, kamwe mu duce tw'umubiri wabo kandi uko nabikurikiranye nubwo ntabonye amafoto neza kuri interineti nabonye kiriya gice bakata ari kimwe mu bituma noneho eh, byashize mu mu kurangura ariya mabanga yabubatse byashize- ari kimwe mu bice bituma kunezerwa bibaho mm.
kandi akaba ari cyo bakoraho yego bivuze reka ngo bimeze rero uwo muntu niba atakaje urwo rugingo urumva abagize uretse no gusembwa abagize n'ikibazo cyo ku- cyo kuzanezerwa muri muri kiriya gihe cy'amabanga y'abashakanye Mm, usanga rero biriya byo ni ibyo kwamaganwa nubwo umuco wacu wo utumva bitandukanye cyane kuko twebweho uriya muco wacu n'uwa bariya muri biriya bihugu ndumva bi- bihabanye cyane gusa shangazi reka tumushimire tunamushyigikire akomereze aho ngaho kuko nzi neza yuko ibyo bintu arimo gukora hari benshi bibasha gufasha kuko iyo leta basanze izo nzira ataraziciyemo bibasha kumusenyera urugo kandi yari agiye kubaka nk'abandi ugasanga ntabashije ari bya byishimo birabuze ndetse n'umutekano mu rugo rwe urabuze ugasanga bisenyeye abantu urakoze urakoze ugira umunsi mwiza jean pierre
namwe namwe ego hari uwo duse ku murongo wa telefone atashimye ko uvuga akazina yasabye ko tumwita kadafi kadafi kazi kadafi kadafi uratwumva kadafi yagiye none ga shangazi dativa hambavu y'ibyo bavuga ngo urumva uyu mufasoni azo kubaka urugo rwiwe azogira iki hari icyo bifasha bindi mu byerekeye amagara y'umuntu
ntabwo mwumvise neza sabwe ntihari ico bindi bifasha hambavu yo kuvuga ngo uyu mufasoni cyangwa umwigeme iyo aciye iyo myeyo biramufasha mu kurangura amabanga y'abubatse bigafasha n'uwo baba bari kumwe hari ikindi iyindi ikindi ciza kirimo ku vyerekeye amagara y'umufasoni cyangwa y'umwigeme
icya mbere ni icyo ngicyo kuko ahanini umukobwa cyangwa se umudamu abikora mu buryo bwo kugira ngo ashimishe uwo bazashakanye cyangwa se uwo bashakanye kandi nawe ubwe bimushimishe ikindi gituma bikorwa nyine ni uko ari umuco nyarwanda ni umuco nyarwanda ni ukuvuga ngo umukobwa utarabikoze namwita kuko ngo niba ari umuco nyarwanda bikorwa nk'umuco nyarwanda ariko ahanini bikakorwa hagendewe mu gukora mu gushimisha uwo bashakanye mu kwishima muri kiriya gikorwa kuko abenshi batabikoze abana b'abakobwa n'abadamu n'inyango nabibabwiyeho ni gusanga nubwo wenda hariho n'abandi n'abasenya ku zindi mpamvu kuko icyo ngicyo ntabwo twavuga ko ari cyo gisenya ngo gusa ariko ahanini ukurikije wenda abagenda banganiriza usanga nk'umukobwa utarabikoze niba afite siyanse akavuga ati tugiye kuzabana wenda mu gihe kizaza mu kwezi gutaha cyangwa se mu mwaka uzaza abanza kumubaza icyo kintu ese waciye imyenda umukobwa niba azi ubwenge ahita avuga ati reka nibwirize niba atarigeze abikora bigaragara ko rero gishimisha uwo bashakanye ndetse nawe ubwe numva aricyo gifite imbaraga cyane kuri za
reka hariho akabazo baturungikiye kuri telefone turakakubaza mu kanya mbwa tubanze twakire erike erike ikaze
urakoze cyane uherereye he
ndi i kigali mu rwanda ku kicukiro kagarama akabazo kawe cyangwa intererano
ndabanje gusuhuza uwo mutumirwa arakumva ndetse ibyo iriya uriya muhango kenshi ko tujya tuwumva mu bice binini bya afurika cyane cyane iy'uburasirazuba nko muri za tanzania cyangwa za kenya twumva uburyo babikoramo hari igihe bibabaza abakobwa cyangwa se bikababangamira mu mikurire yabo nk'abanyarwanda ni uwuhe mwihariko wo kubikora kugira ngo bidakomeza kubangamira abangavu bari kubyiruka ubu ngubu cyane ko mu minsi yashizeho mu gihe cyajangiye abakobwa aribo babyikoreraga ku giti cyabo uri kuvuga yuko hariho abavuga ko bibababaza
cyane ko nko mu bihugu by'abarabu akenshi tubyumva babikorewe twumva ni iyicwa rubozo ariko uhava utandukanya ibyo gukata ibihimba bimwe bimwe by'irondoka hamwe n'ibyo by'imyeyo kurumva itandukanira aho riri
ndabizi cyane ko mu minsi yashize nko hambere abakobwa babikoraga bari hamwe buri wese akabasha gufasha undi ese nk'ubu ngubu umukobwa ukuze cyangwa se ukiri mutoya bahuriraho mu gukora ibyo bintu byo guca imyeyo muhango urakoze ugira umunsi mwiza
aho murakoze amerika ego duga ku ijambo dativa
icyo nshaka kumubwira ni uko wenda yaravuze ngo ibintu by'ihohoterwa ibi ni ibintu bikorwa ntabwo umuntu umufata ku ngufu ntabwo ntawe umufata ku ngufu ngo bajye kubimukora ni ibintu bikorwa na nyirabyo akabikora yabishakiye ikindi kandi akabanza kumenya icyiza cyabyo kuko upfa kubikora atazi n'icyiza cyabyo n'akamaro kabyo nibyo nyine twakwita ihohotera yakagombye kubanza kumenya ese ibintu ngiye kubikora bizamfata iki ibi bintu bizamara iki uwo tuzashakana ikindi cyo kuvuga ngo habaho kubabara urumva byanze bikunze kugira ngo ufate umubiri uwukurure uzagere ku rwego wumva wowe wifuza cyangwa se ku rugero runaka mu bihe bya mbere mu minsi mike ya mbere a- arababara ariko kubera ko aba azi ikintu ashaka aba azi icyo yifuza aremera agasereza agasereza akabikora akabikora akabikora bika- bikagera aho ngaho bikaza iyo amaze kubona aho gufata nta- numva nta kindi kiba gisigaye ikigorana ni mu biza ya mbere mu- mu- mu- mu cyumweru cya mbere nibwo aba ari mu kubabara ariko nta- ntawumufata ku ngufu ngo abimukorere eh, ku itegeko Mm. Hany- ha- hanyuma iyo kuko wanavuze uh, yuko hariho n'abashingantahe bahora baza kukwitura bakavuga yuko bafise ibibazo bitandukanye ico gihe hari igihe usanga bi- ivyo bibazo bafise bijanye n'amagara yabo um, ubuzima bwabo ba- bu- batuma badashobora kurangura amabanga y'abubatsi hari abo usanga bivanye n'uko abapfasoni babo bataba barabikoze
Eh, ntiwansubiriramo ndiko mvuga ko uh, tuvugana dutegura ikiganiro wambariye ko hari n'igihe ufasha abapfa- abashingantahe bafise ikibazo co kutarangura neza amabanga y'abubatsi Mm.
hari igihe usanga muri abo baza bakwitura bakubwira ko bafite ibyo bibazo harimwo ikibituma yuko bafite abapfasoni batakoze uwo muco
yego Mm.
Ah, abenshi abenshi usanga ah, baba bafite icyo kibazo kuko mm, nubwo wenda n'abadamu ba- bangisha inama ariko n'abagabo akenshi bakunda kumuhamagara kandi gatisangaje gashaka ko umufashiriza wenda umudamu ukamugira inama ukamubwira uburyo ibi bintu bikorwa Mm.
kuko eh, ahanini ah, abanganiriza muri ati mba numva bitagenda neza ibintu ntabwo bigenda neza kubera ko ibintu ntabwo umudamu yigeze abikora kandi kuba atarabikoze ntibimbangamiye ni ibintu rwose mu gihe atazabikora ashobora kuzamuta baramwereza bakambwira ashobora no kuzamuta akajya kubishaka ahandi birashoboka benshi bajya bajya kubishaka ahandi abona umudamu ameze gutyo wenda yaratsimbaraye avuga ati ngewe ntabyo nzakora akamuta akajya agenda amuta akamuta mu ibanga akajya agenda abishaka ahandi akabikora ahandi kubera ko wa mudamu nyine atigeze agira gute atigeze abikora ibyo rero ni ibintu bibangama cyane ni ni- ni ibintu bibangama mu- mu bijyanye no no- no kubaka urugo kw'abashakanye bibangamira cyane cyane abagabo Aba- abagore wenda bumva nta kibazo bakavuga ati ubundi ibintu bimaze iki n'iki ariko iyo amaze kubikora nibwo abona ikiza cyane abagabo rero bajya bampamagara benshi cyane bamubaza Mm, igihe mbega- kunsenyera, bigiye kunsenyera bigiye kunsenyera cyangwa azi gukora iki Mm. uwo nari mvuze yaturungikiye aka message kiwe kuri telefone yadusabye kudas- kutagasoma sinzi impamvu yisubiye ko ariko n'uburenganzira bwiwe turase byose ni imana byose ni imana ikaze
mwiriwe neza Eh, twaramutse uherereye he byose
Eh, mwiherereye mu rwanda mu majyaruguru mu karere ka gakenke aho bita ku rutabo akabazo kawe
bo hari icyo numvishe mu byo shangazi dativa yabashije gusobanura Mhm.
yasobanuye ko kera uwo muco wakorwaga kugira ngo kubera abantu batambaraga ari ukugira ngo ubafashe kwambara bakikwiza Mm.
byatumye ntekereza ko rero uwo muco uf- wari ufite imimaro ibiri hari ukuba wanoza imi- imibonano mpuzabitsina abayikora bakamererwa neza hari no kuba barawukoraga kugira ngo babashe kwambara nkatekereza mise we ntabwo abona ko impamvu wenda uwo muco u- usa n'aho wagiye ugenza amaguru make cyangwa se wagiye ush- ushaka gucika aho si uko abantu b'ubu bambara noneho bakaba barabonye ko uwo muco utagikenewe wenda kubera baba bambaye bakikwiza n'undi ntacyo ntacyo biba birababangamiraho akaba ari byo bari barahaye agaciro kuruta uko wenda bibafasha mu kuryoshya imibonano mbo noneho ikindi namubaza aza kudusobanurira iyo abikoreye umuntu fagitire iringaniye
Eh, reka araza kutwishyura twumvirize
Sawa, urakoze cyane yego dativa a- utubazo twiwe watwumvise yanabaje ngo iyo bikorera umuntu fagitire ingana iki yego Mm.
Eh, hari icya mbere abavuze ngo eh, bavuga ko abakera babikoraga mu buryo bwo kwambara ubu ngubu noneho akaba eh, impamvu batakibikora ari uko babonye imyenda yo kwambara ariko ntabwo ari byo Mm.
ntabwo ari byo kuko eh, impamvu wenda ubu ngubu umu- umuco usa naho wari waracitse cyangwa se wacitse ni uko ah, ah, cyane turareba ku mateka yabaye muri iki gihugu abantu bakuru bari babizi ababikoraga babikoreraga abana babo bagiye ariko abari yarasengeye bari abana babigishaga abo bose twajya tubabuze Mhm.
rero uko abana babirera uko abana bavukira mu buzima bukakaye bukomeye umwana akavuka nta byago akavuka agakura nta nyina wabo nta nyirasenge mbese nta muntu wo kubimubwira uhari hanyuma wenda yagira ingorane navuga ko ari ingorane agashaka umugabo ubizi wenda afite uko yabimenye noneho akaba ariwe ubimubwira bijya biba byiza cyane burya iyo umugabo njya mbwira abadamu bangana niba ugize amahirwe ukumva umugabo abikubwiye akubwira ati ibintu uzabikore nta kibazo uzabikore nta kibazo ni amahirwe akomeye kuko ntabwo yigeze abona umuntu ubimubwira ntiyigeze abona umugira izo nama rero ntabwo abo ngubu kuba byaracitse ntabwo ari uko imyenda yabonetse yo kwambara ntabwo ariyo mpamvu ahubwo ni uko abantu bagiye basa naho abari babizi cyangwa se abakuru bagiye basa naho babura tubabura batugira inama hanyuma bigasa naho bitakaje imbaraga ariko ubu turimo turabigarura tugira abana inama tubabwira ibikorwa gutya mu bikoresera kose igiciro rero ntabwo numva inama ntabwo zikorwa
bisabwe sa yari mu buyambazi ibintu igiciro nangahe eh ndavuga ni inama ntabwo zishyuzwa inama ntizishurwa ni ukuvuga ko ubikora kwagusa ni ukumugira inama akagenda akabikora nta kibazo nta nta mafaranga uwaka baje kugusaba kubibakorera
Ah, ah, navuze ko akenshi nkunda kubagira inama bakagenda bakabyikorera kereka umuntu asabye ati wamfashije ukabinkorera iyo rero ari umu- umu- umusaba icyo gihe tu- turavugana nta kibazo azaze tuvugane niba ari umudamu Eh, hanyuma hariho ubajije ngo abahora bavuga yuko ngo bishobora no gutuma bikingira indwara zimwe zimwe zifatira mu himba byirondoka I- ako kantu niko gadative
bikingira iyi ndwara zifatira mu himba byirondoka Ama infection.
ntabwo ntabwo ariko kuko amayinfegisiyo ahanini urabizi ko yandurira mu bintu by'amasuku nkeya amatuwarete amazi ibintu nk'ibyo kwambara imyenda w'imbere wenda utanitse ahantu hari izuba ibintu nk'ibyo rero ntekereza ko ntabwo ntabwo birinda umwanda ntabwo birinda kuba imyanda yakwinjiramo Mm. Ha- ibyo ntabwo ari byo Ego, ikintu cyose kiza gu- gikora ku mubiri gishobora kugira ingaruka ku bivanye n'umubiri w'umuntu uratoboza ugutwi cyangwa umwana ukamutoborera ugutwi ugasanga ugutwi kwe kuravyimbye uwundi ntikwavyimbye hariho ico twita mu rurimi rw'ifaransa eh, complication ingorane zishobora kuba iyo habaye ikintu cose kibaye ku mubiri w'umuntu muri ivyo onye ico kintu kirashika haraba urumva vyabaye ko habaye utugorane nyuma yo kubikora
Eh, ah, wenda eh, abo nigeze kumva cyangwa se bageze kuganiriza Mhm.
ni aba- ni abakozi baku- ba- bakuriye ahatagomba gukururwa
Mm.
aha barahakuriye nyine harabyimba habyimbye babyimba bakwiye ko bajya kwa muganga bakivuza Mm.
cyumva nyine ahatarabugenewe niho bakuriye ariko ahabugenewe nta- nta ngaruka na nkeya Mm.
nta kibazo kibazo biroroshe kubwira umuntu ngo ahagenewe n'ingaha ahatagenewe n'ingaha nkabubwira im- in- inama ku matelefone
ubu ngubu ndi kuvuga yego n'ubu kumbure ko ari habo bumva bumenye uko bigenda nimba nta atakibazo eh, kigutwaye umuntu wakenera wakenera kumenya wenda uko bikorwa cyangwa se n'aho wa-
yego turafise emmanuel ku yundi murongo wa telefone emmanuel ikaze
Oui, alors Eh, ikaze siriwe uramu- uherereye hega emanu
Eh, ni Ndayisenga Emmanuel ndi i Kigali mu Rwanda Mhm.
bo banze kubashimira
yego ndakumva Eh, hanyuma ikibazo ikibazo nashakaga kumubaza ese ko Mm.
ko mbona abakobwa b'iki gihe benshi ibintu nk'ibyo ngibyo baba batari kubyumva neza bitewe n'uko bamwe baba bahari bari ku mashuri abandi bari bari mu bundi buzi runaka ese i- i- ibyo bintu bya- ba- ba- yaba afite nk'ahantu runaka yaba agenda noneho abo bakobwa nyine akaba ari nk'ahantu agenda abasanga akababwira cyangwa se a- afasha uwumusanze kandi i- ari ikibazo tubona mu rwanda kubera ko uwo wari umuco wa kera none waracitse ubu ngubu benshi ntabwo bakinabitekereje ese ni izihe ngamba yafata ni ubuhe bufasha afite ku buryo a- yazagera ku- ku bari benshi nyine kugira ngo uwo muco bongere bawu- bawukore nk'uko wakorwaga kera Mm. urakura hanyuma ikindi kibazo nacyo nabazaga ese mwazadutumirira noneho nk'umutumirwa w'u- w'umurundi kugira ngo twumve naho niba icyo gikorwa bagikora nk'uko abanyarwanda bo tugikora abanyarwanda bacu bagikora cyangwa se nabo bafite ubundi buryo babikora ibibazo byanjye nari mfite byari ibyo ngibyo murakoze Mm.
kuba umwanya urakoze kuri ico c'umutumirwa ku ruhande rw'uburundi hariho ibice bimwe vy'igihugu bikorwamwo ah, emmanuel
Eh, urakoze ugira umusi mwiza
yego, tuzogerageza turabe ko dushobora kuronka ubikora nka dativa kwemera kuza ku- kudusigurira nawe akavuga uko abigenza ngaho mu burundi Eh, eh, reka tuzogerageza ugire umunsi mwiza Mm, ego dativa akabazo kawe Mm, ka ka emmanuel Eh, Emmanuel yaravuze ko abana b'abakobwa muri iyi minsi cyangwa se muri iki gihe ba- ba- batabyumva batabikozwa Mhm.
harimo kumbaza ingamba eh, zifite zo kugira ngo abana b'abakobwa bazimenye Mhm.
ngerageza kubisuka ku mbuga nkoranyambaga kugira ngo babone nimero zanjye abana benshi bagira bazibona n'abadamu gutyo Mhm.
ikindi kandi aba bakobwa ntabwo babarenganya kuko natangiye mbabwira ko batigeze bagirwa inama ntawe wigeze abicaza kuko ntabwo ari ibintu ushobora gufata gutya ngo ubimubwire ngo kufata gutya ngo kurura Mm.
abakurura kurura ibiti niba umwana bisaba ko ubanza ukamwicaza ukamubwira icyiza cyane iyo yamaze kubyumva byanze bikunze arabi- arabikora Mm.
rero impamvu abo bana bandi baba bavuga ati si ibyo bintu bimaze iki ni- ni bya kera ni- ni nta- ni mu muco wa kera ni- byakorwaga n'abakera mbese ahubwo ukabona nti- ntabwo babikozwa nako bataganirizwa badafite eh, ababaganiriza ngo bababwire icyiza cyane habonetse rero uburyo bwo kubaganiriza umuntu akababa hafi kugira ngo abo- ababazi benshi barizera ba- bansanga banga- tuganira bamaze kubyumva rero ajya no kuza ageze yamaze kubyumva yamaze kumva icyiza cyabyo akaza ambwira ati noneho ngira inama bisaba gutya." Mm. ego turafise louis michel ku wundi murongo wa telefone ni louis Ah, louis uratwumva
yego ndabumva akabazo kawe uherereye he
nterereye mu kirunda mu burundi mu kirundo mu burundi haravugwa make ngaho mu kirundo mu Bu- mu burundi
diyane hano haravugwa neza twiteguriye amatora neza kwa gucana cana mwe kwaraheze
Nta twaraheze kweri ubu tubayeho neza nyine tubanye n'abanyagihugu neza nyine Mm.
yego nuko rero akabazo kawe louis
akabazo jewe mfise Mhm.
none ivyo abakobwa bagi- ba- bagirira Mm.
nta ngaruka mbi bifite Mm.
Eh, kandi ngaho mu kirundo mu- utwumva gute wewe
reka wumva kuri ku- kuri radiyo efemu kubera twegereye mu rwanda twuha- tubumvira ku murongo wo mu rwanda Mm, rindira rero eh, rindira rero tu- u- ku- inyishu kuri telefone ya kuri kuri eh, fm uriko uratwumvirirako
yego eh urakoze mhm yego namwe murafata ego dativa wumvise akabazo ka louis mu kirundo ngo nta ngaruka n'imwe mbi ishobora kubamo
oya nta ngaruka rwose igihe cyose byakozwe neza byakozwe ku- uburyo bigomba gukorwa nta ngaruka na nkeya bishobora kugira habe na nkeya Mm, ntabwo rwose yego ibintu mazemo igihe kandi ndabizi Mm. louis michel nawe nyene turi kumwe ku wundi murongo ura- umurongo wa telefone louis michel ikaze
uraho diyane ndaho ndashima ni gute nawe
byari byiza byari byiza Mm.
n'ikizuba ri- sa
mukunda kumbwira ngo ngo ngo ngo si- si- si- sinkanga aderese eh nitwa ruwi misheri ndi mu rwanda mu karere ka kamonyi ashaka kandi uno munsi uratelefone ngira ngo ko- a- ni gake udutelefone utatubwira ngo urababaye urababaye uno munsi uraryohewe
ntayo nyinshi ntabwo mbabaye diyane muri ino minsi uri, uri mu minsi yo guhembuka eh.
ndi mu minsi i- itangira umwaka eh.
mbega mirongo icyenda ku ijana ndishimye kuko nawe wakwishima bigeze ku ijana reka tukwifurize yuko uzoguma gutyo nyene Ni ku- baravuze yuko iyo uryoherwa kenshi binashobora no gutuma uramba
Eh, urakoze cyane diyane nuko rero akabazo ka kuri eh, shangazi dativa canke intererano
aha akabazo mfite yegeranye hari umuntu ntenyine kumva uwo hanze wavuze umbarire ukire mu kinyarwanda yaravuze ngo rome enebo marigreke la sosiyete lokolo
umuntu ubundi yavuze kubisobanura hanyuma reka nkomeze hari ukuntu umuntu aravuka twebwe tuvuga ko yaremwe n'imana ikamushyira hariya ahantu akaba amezi icyenda cyangwa icumi akavuka akaza yuzuye ariko kandi jyewe ngende ku myaka mirongo irindwi hano hano hano ndakubwira nk'umuntu w'imana usibye no kuba naramubonye nta ibyo bintu biba bishobora kuba byarabaho kera muri antikite nibwo numvaga ngo ngo sinabisubiramo ibyo bintu kera kera kugeza ubu ngubu mubwira uko ngana ibyo bintu simbizi n'aha ngaha ntaho ahubwo batubwiye ibintu byo gusiramura batwereka impamvu batwereka impamvu yo gusiramura buri wese ajya kwisiramuza azi impamvu nta gahato ntazi ariko si koko kera bintu koko kugira ngo ufate umwigeme ugira ikintu umukoreraho aho biriya bintu ntabwo kaba ari ukumuhemukira none se ukuntu aba yaravutse reka niyo gufata umuntu inyamaswa iravuka uko ivutse ikabaho igakura ikabyara ikorora ese umuntu niwe uvuka nabi ku buryo bagomba kumukorera ibi ngibi ngo ngo azakunde azaryoherwe azamera biyani icyo ni icya mbere akabazo ka kabiri mbaza umutumire ndabazana indege ye ko nuba nawe uri uwo muri iki gihe cya none ibyo bintu ni abakera babikwigishije wabyize mu ishuri wabikuye heza ibibazo byanjye ni ibyo ngibyo ndagushimiye diane ndagushimiye nawe wamutumirwa urakoze ruyimishe mu yandi majambo ngende mfashe yuko wowe uyo muco utawushigikiye na gato rw'imishere rwose ntabwo bimushyigikiye na mba urakoze ubwira umunsi mwiza reka duhe akanya shangazi dativa ku ishuri ubwire umunsi mwiza uratanguye kudusakuriza na mba kuko nta ahubwo ahubwo diane uwaza niba uratubwira ati nabonye ikintu gikuraho ebola akaza atubwira ati maze imyaka mirongo urakoze reka reka sawa Louis Michel ni telefone yawe iriko iravuga nabi cyane rwose hariho induru nyinshi mutubabarire Uh, shangazi dativa amakenga kuri Michel wayumvise ngo ntavyashigikiye impamvu yazivuze sinzi ko hari ico ufise umwicura yanabajije n'akabaza ati iyo wabikuye wavyigiye hewe
nubwo wenda ntamwumvaga neza ariko ari bimwe nagiye numva arakoze cyane ni uburenganzira bwe buriya kumva atabishyigikiye kuko nta mpamvu yo kubimuhatira kubi tekereza ko numva hari akantu gato yavuze ngo ngo gufata umwana w'umukobwa ukabimukorera ubumuhohoteye nta muntu ushobora kubikorerwa ku ngufu nta muntu ufatwa ku ngufu ngo abikorerwe umuntu niwe wihitiramo akavuga ati ibi bintu ngiye kubikora kubera impamvu runaka kubera icyiza cyabyo rero kuba atabyumva rwose pe nta kibazo nta kibazo abantu bose ntabwo bumva ikintu kimwe gusa arabajije ati ese yabikuye hehe byagenze gute ni ibintu ubundi nababwiye ko natangiye kuganwa n'abana b'abakobwa hari ukuntu umuntu abaho akisanga ari umuntu afite impano niko navuga impano yo kugira inama yo gufasha abantu navuga ngo ni inama ni impano y'imana imana yampaye niko navuga kuko impamvu wenda bivuga gutyo ni uko nababwiye ko nagiye inganwa n'abakobwa benshi abadamu bambwira ati muhuye n'ikibazo kuko wa mugani abantu ntabwo wumva ibintu kimwe umuntu ashobora kuvuga ati umwana w'umukobwa avuga ati ibintu ngewe ntabyo nzakora nta mpamvu yo kubikora ntijya ariko yamara gushaka umugabo ati ibi bintu kuki utabikoze ugasanga bijyaye impagarara mu rugo rwe ibyo bikamukurira ko ati reka ngiye kubikora kugira ngo urugo rwanjye rwubakike rero ibi nta kindi tubikorera izi nama nta kindi tuzitangira ni ukugira ngo ingo zigire umutekano kuko niba habayeho imvururu cyangwa se gutandukana amadivorose wajya kureba by'ukuri wacukumbura ugasanga biraturuka kuri iki kintu abantu baratandukanye kubera iki kintu nta mpamvu yo kutagira inama abantu bakabikora kandi nta cyaha kirimo nta n'iki kirimo mbega mbegaga em, hariho nomu hariho mu- uh, uh, dutegura kino kiganiro n'uwavuze ko hariho n'umusenyeri yigeze kuvyandika ko igitabo ku buryo burambuye ngaho mu gihugu cy'u Rwanda ariko none ga shangazi dativa abavuga nabo yuko bishobora no gutuma haravugwa ngaho mu Rwanda ikibazo c'imba inda zisama zitifuje ku bana bakiri batonya byo byo ntibishobora kuba bica bihamagarira umwana kuja mu vyatararekurigwa gukora ugasanga agiye muri ubwo busambanyi hakiri kare
oya nta ku- ibyo nta hantu biba bihuriye pe nta hantu bihurira kuko eh, uko bikorwa nta hantu bihurira no kuba yagira amarari cyangwa se gutekereza gukora imibonano kuko kuba abikora ntabwo bimu- bituma agira ubushake cyangwa se ibyifuzo cyangwa se ibitekerezo byo kujya gukora imibonano mpuzabitsina nta hantu biba bihuriye abaye ah, atwaye iyo nda cyangwa se abaye afite iyo ngeso y'ubusambanyi eh, eh, akaba yatwara iyo nda yaba ari ku giti cye cyangwa se no ku ku kuntu ateye cyangwa se ingeso yifitiye ariko ibi byo nta hantu bihuriye Yego, turose na Laurent ku yundi murongo wa telefone Laurent
mwiriwe mwiriwe diane Nitwa ni mwiriwe nawe bite
ni sawa kabisa uherereye
mbere mu nkambi mahama mu rwanda y'abarundi kabisa haravugwa make ngaho mahama
haravugwa neza kabisa nta kibazo ubu ngubu muri iyi minsi dufite akazuba kabisa akazuba kari kwaka nta kibazo Mm, nta nta myiteguro yo kuja gutora mufise
cya ese nta- ntayo kabisa ahubwo twumvise ngo za tanzania ngo muri tanzania ngo zo zigiye gutaha ahubwo twebwe nuko sinzi ikibazo baka- batatwitaho kabisa sinzi ubwo ni twa twa- sinzi kuba batwereza batwereza n'ahantu tugatora kabisa mu nkambi Mm. Eh, hanyuma rero akabazo kawe
akabazo kanjye rero mvise igihe namubaza atese ibyo bintu babi- baba ko numva ngo babikora n'abagabo bakifungisha mu nzu ariko hano turi mu nkambi abantu b'abagabo nabo bakunda kwitaho tuwamenya impamvu ibo bohereza abagore ngo abagore nibo barushe nibo ba- ba- baja muri ibyo bintu byo kwi- byo gucungisha burundu ariko Ariko, abagabo nabo baja babikora Niyo Laurent, tu- mpamvu Laurent.
abagabo bataja gu- abagabo- yego turi mu kiganiro kimwe nawe uri kuvuga ibyo gufunga burundu ariko twe twari tubiri mu byo guca imyeri
Eh, Ni ibintu bi- ntabwo- ntabwo nanakurikiranye neza ni kabisa ibintu bibiri bitandukanye Eh, reka tugutumire kuko umwanya uri kuratujana uze gu- gucumbitsa cose kuri we zitata kaburungu radiyacu vowa kaburungu komu
nayo nayo ubwo ngo murakoze kuko Uza ndi- kuj- na- na- na- nakurikiranye ikiganiro uja kuja ahanditse eh, muri isanga
yego yego nda- ndaje ndareba yego turase bireme ku yundi murongo wa telefone bireme ikaze Bi- bireme uratwumva
ndabumva neza cyane Eh, aho uherereye ni hehe
Eh, ndi i musanze mu majyaruguru y'u rwanda muri ville ya byangabo akabazo kawe re- kwa shangazi dativa
Eh, ngewe icyo nagarukaho ni ukuvuga ngo kwa kiriya kibazo cy'inda zitategurijwe ziterwa abangavu Mm.
aribo abapasoni njye mbona umuti ukwiye cyangwa se icyakorwa yuko bari abantu babatera inda john Aho nawe kuba- em, bireme nawe we ugiye mu byo tutariko turavugana ko nukuri Huh? bireme bireme uratwumva yagiye john we uratwumva dusabe abariko baratwumviriza turiko turagaruka kuri uno muco mu gihugu c'u rwanda wo ku bita guca imyeyo tukanabiruranisha ku magara y'abapfasoni n'abigeme kuko murazi yuko ku munsi wa gatatu ari umunsi w'abatwa mu kiganiro tugaruka ku magara y'abantu turafise eh, john ku murongo wa telefone we turi kumwe ga john ndabumva cyane Uhere- amakuru mahoro cyane ni sawa ni sawa uherereye he
jewe ndi mu gihugu cya finlande mu erope muri erope muri finlande haravugwa make
muri finlande aho turaho turashima ubukonje gusa naho buriko buragabanuka ariko baravuga ko iburaya mutakanye cyane nk'uko byari bisanzwe mu myaka yahera
ya ubu biriko biragabanuka buke buke ubu biragabanuka ntibikaze cyane nka kera nuko rero akabazo kawe kwa shangazi dativa twagutumiriye
yego murakoze cyane ndamusuhuza nawe nyene Mm, akabazo kanje ni ko eh, mbaza ku byerekeye uwo muco nyarwanda Eh, ni ku byerekeye urabona cyane aravuga ku ruhande rw'aba- rw'abakobwa b'abigeme ariko nagumye niyumvira ku ruhande rw'abashaka kurongora imisore cyangwa abagabo bashaka kurongora n'abagabo bararongora babiri batatu hari igihe ashaka kurongora mugabo ugasanga eh, ibyo asanze mu rugo nk'uko abivuga yuko washimisha umugabo n'ibindi mugabo ugasanga ibyo umugabo nawe arongoye ntabishima icyo gihe nta ngaruka bizana hoho nimba bari kuba- agerageza kugarukana uwo muco nyarwanda ku bana b'abigeme mbe no ku bana b'abahungu kuko yatubwiye ko ari umuco wa kera ab'ubu ntabyo bazi n'abana b'abahungu baragerageza kubigisha kugira ngo n'iyo basanga iyo mico batazi ntibizahove bizana ikibazo mu rugo nk'uko bizana ikibazo ku wabishaka agasanga atari ko bimeze ikibazo cyane cyane icyo murakoze
urakoze cyane rwose ubwira umunsi mwiza ngaho muri finland eh, john ok murakoze namwe nawe mubwire umunsi mwiza yego shangazi dativa wumvise akabazo ka john muri finland
nsubiramo ntabwo nigeze ariko aravuga ati abana b'abahungu mura- mura- murabibigisha nabo bakabimenya hama yagarutse no ku kandi kabaza ati mubivuga ku bana b'abakobwa hashitse igihe uyu mwana w'umukobwa akagenda kubaka akubakana n'umugabo atabikeneye reka ndamuhindurikiriza akabazo birakunda yuko iyo yamaze kuza iyo myeyo isubira inyuma ku ku buryo nimba hari ikibazo kibaye akagenda kubaka n'umushinga ntatabikeneye um, bitazomusamburira ahubwo Mm.
warumbaziza ngo tu- tu- tubyigisha abana b'abahungu Mm.
ariko uh, wenda natangiye mbabwira ko impamvu yatumye na- ntangira ku- kugira inama abana b'abakobwa Mm.
ni igihe umwana w'umukobwa yageraga mu rugo bitari byatangira no kuvugwa tutaratangira no kubyigisha no kugira ngo tugasanga abana b'abahungu barabizi baba bazi umuco bafite abo bagiye baganira nabo bakababwira bati iyo umukobwa yakoze gutya na gutya bigenda neza hanyuma umwa- umwana w'umuhungu akaba abizi wa mukobwa we atabizi noneho uwo mukobwa yagerayo agasanga umusore ah, yiteguye byaba bikunda ko nta mukobwa w'umunyarwandakazi utarakoze ibi- ibyo bintu utarakinyeyo yagira agasanga ntabyo yigeze akora rero aho ngaho nta garuka biba byarigishijwe cyangwa se byarabwiwe abo basore ngo babikunde ahubwo ba- baba babizi ahubwo noneho bashaka ab'abakobwa batabifite ugasanga ni ikibazo ikindi kibazo yambajije ngo aramutse yagiye agasanga biriho atabikunda se bibasha gusubiranya ubu ntekereza uko eh, mm, uko ntekereza ndetse n'abantu maze kuganira nabo nta muntu nta gitsina gabo cyangwa se umwana w'umuhungu bajya banga ibintu ni ukuvuga ngo iyo amushatse agasanga biriho wenda abaye atabikunda birashoboka ntabwo mbizi nta kibazo bimutera kuko nta kintu na kimwe bimubangamiraho ikibi ni uko yagenda ahubwo agasanga atarabikoze akazajya kubikora nyuma bi- wenda bi- bizamufata n'igihe kirekire ariko kuba eh, atabikunda byo ntabwo nari nabona ntabwo nari numva ba- bavuga ko batabikunda hanyuma ntibyigera bisubira inyuma iyo bimaze kuza Oya, biba byararangiye iyo umu nta byasubirayo se gute eh, ntabwo bisubirayo ni- ni- ariko mm.
abenshi ni ababikunda abo abo maze ku- ku- kuganira nabo nkurikije uko nakira abantu benshi aba barabikunda cyane Mm, nuko rero shangazi dativa turiko turasa nk'abasozera kino kiganiro cacu cuno munsi tunabashimira ku mwanya mwaduhaye impanuro akajambo mwobwira abantu kuri uyu muco tubiruranisha no ku magara y'umuntu umupfasoni n'umwigeme n'akahe
Mhm.
eh.
Ah, inama nagira ah, cyane cyane aba- abana b'abakobwa mm, nkurikije aba- aba- abo ngenda nakira bafite ibibazo cyane cyane abadamu bashatse batarigeze babikora ko iyo umudamu aza ari mu kurira avuga ati urugo rwanjye rusenyutse mpita mbona noneho ishusho y- y- y'izindi nk'ukuntu zimeze no ku batarabikoze wakwakira umwe wakwakira abanga babona benshi baguhamagara bati ibintu birasenyutse bimeze nabi bimeze nabi umugabo arimo arambwira gutya Mhm.
wumva ko ari ikibazo kiri rusange nagira inama abana b'abakobwa kwegera abantu bakuru bakabagira babizi batekereza ko babizi bakabagira inama bagakura uyu muco kuko niba agiye yitegeye ko agiye gushaka umugabo ko azi ko bigiye kugenda neza kubaka bikagenda neza ejo yarangiza akabona biba- baratandukanye ahubwo, eh, akerura akanamubwira ati impamvu dutandukanye ni uko utigeze ukorera uyu muco ni uko utigeze ukinyeza tekereza ko aba yarabikoze byamufasha cyane kureba uko yagenda atarabi- atabifite yego murakoze abantu bagira ni uko ba- ba- bagerageza kubikora batabishoboye bakaba bampamagara birashoboka nkabagira inama uko bikorwa hari abajya bavuga ati twe ko turi wenda mu bi- hanze Magara, tutazi yego.
uko bigenda Eh, ku- mura- barampamagara murakoze tukaganira cyane inama.
rwose murakoze cyane rwose dativa mukamana batazira shangazi Yakoze- ego yakoze na fasil gebeho yegeranije amajwi hamwe na ingenieur diego bari kumwe mu buhinga bw'ivyuma na Ndi- Diane- nari diane ninahazwe ku izina rya bagenzi banje ndabashimire ko mwatwumvirije naho butaha
radiyo ijwi ry'amerika yabaye igisubizo cyacu radiyo ijwi ry'amerika yo yabaye igisubizo cyacu mu guterera igihugu cy'uburundi yabaye igisubizo cyacu
mandanya kumviriza ijwi ry'amerika